bandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na joe diane ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye tukayahera kuyagezweho irya nino ku isi na mugenzi wacu aloise bigirimana
mwaramutse diane ayagezweho hirya no hino ku isi turayatangurira ku mugabane wa afurika muri tunisiya perezida kayisi saide ejo kuwa kane yavuze ko ateye kubiri n'umuzo w'indorerezi mvamakungu mu gihugu ciwe mu gihe mu mpera z'uyu mwaka citeguriye referandumu ku ibwirizwa shingiro hamwe n'amatora y'abashingamateka mu gihe yariko ararahiza abagize komisiyo nshasha y'amatora perezida saide yavuze ko igihugu cibatanga inteko zagifashe ku buryo corungikirwa indorerezi ziza gucungera amatora perezida saide mu kwezi kw'indwi umwaka uheze yarasheshe leta yongera kura inama nshingamateka na sena ibi bituma haba ubwoba ko demokarasi inigiwe mu menshi kuva ico gihe niwe agenzura igisata c'ubutungane kandi ku itariki ya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kwa kane yarihaye ububasha bwo kugena batatu mu bantu indwi bagize komisiyo y'amatora barimwo wenyene ubwiwe ubushikiranganji bwa amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu bwavuze ko butewe impungenge n'ingingo ya perezida saidi yo guhindura wenyine ubwiwe atawe agije inama abazohagararira amatora muri ico gihugu muri afurika kandi ni muri nigeria abana barenga imiliyoni cumi n'umunani n'ibice bitanu ntibashoboye kuja ku ishuri kandi abakobwa ngo barenga igice ca kabiri cabo ikigega ca uni cita ku bana unicef kivuga ko ibitero ku mashuri bikorwa n'abajihadiste hamwe n'abasuma mu buraruko bw'igihugu biri mu byatumye ibitigiri by'abana batiga batiga vyiyongera ni kuva igihe abajihadiste ba boko haramu banyuruza abana b'abanyeshuri b'abakobwa amajana abiri bo ku ishuri rya chibok mu buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria hari mu bihumbi bibiri na cumi na kane ayandi mashuri aharurwa mu macumi yaratewe ibitero nk'ivyo haranyuruzwa abanyeshuri batari bake muri ico gihugu ca Nigeria mu makungu harabandanya havugwa intambara muri Ukraine n'amakuru ajanye nayo perezida wa Finland Sauli Niinisto ni, ni hamwe n'umushikiranganje we wa mbere Sana Marine bashikirije jo ku munsi wa kane ko bemeye kwiyunga n'ishirahamwe ry'ibihugu vyo mu burengero bw'isi ryishinze kugwaniriza umwasi hamwe ariryo OTAN abategetsi ba finilande bagaragaje ko mu gihe bokwemererwa kwiyunga n'uwo muryango umutekano w'igihugu cyabo wokomezwa biyemeje kandi ko mu gihe cya vuba bagiye kubisaba bavuze ko iyi ngingo bayifashe haheze igihe yiyumviwe ko kandi babanje guhanuza otani nyene hamwe n'igihugu kibanyi cya suwede abategetsi muri suwede nabo vyitezwe ko bashobora kuzosaba kwinjira muri otane mu minsi iri imbere uburusiya ariko bwaciye bugabisha ko bushobora guca bufata intambwe bwise iz'ubuhinga bwa gisirikare hamwe n'izindi ngingo kuri iryo terabwoba ku mutekano wabwo dimitri medvedev ni icegera c'umukuru w'akanama k'igihugu kajejwe umutekano mu burusiya yavuze ko hari ingaruka ko intambara barimwo muri ukraine ishobora kuzoca iba iya nikereyere kandi ko bazohahombera bose finilande ihana urubibe n'uburusiya rungana ibirometero igihumbi n'amajana atatu birenga ni kuri iyo ntambara nyene impunzi zirenga imiliyoni zitandatu arizo zimaze guhunga ikirere kuva uburusiya buhateye ku itariki ya mirongo ibiri na kane z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka ibiharuro bitangwa n'ikigo ca onu kijejwe impunzi hcr vyerekanye ko gushika ku itariki ya cumi n'imwe y'uku kwezi kwa gatanu abantu bangana imiliyoni zitandatu n'ibihumbi mirongo ibiri n'icenda n'amajana indwi na batanu bahunze igihugu ca Ukraine haseri ivuga ko benshi bagiye mu bihugu bibanyi imbere yo kubandanya mu bindi bihugu vya kure kandi ngo Polonye ariyo yakiriye benshi muri bo abagore n'abana bagize ibice mirongo icenda ku ijana by'izo mpunzi kuko abagabo b'imyaka iri hagati ya cumi n'umunani na mirongo itandatu barabujijwe kuva muri ico gihugu kugira bakirwanire ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira oms naryo oim oim naryo rivuga ko abantu bashika imiliyoni umunani aribo bahungiye mu gihugu hagati muri ukraine amakuru ku magara y'abantu ni kuri covid cumi n'icyenda abantu barenga imiliyoni zibiri nibo bamaze kwicwa n'iki kiza ku mugabane wa buraya ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu oms ryabishikirije ejo ku munsi wa kane intara ya buraya ya oms igizwe n'ibihugu mirongo itanu na bitatu harimwo n'ibihugu bitari bike byo ku mugabane wa aziya ku bwa oms abantu imiliyoni zibiri n'ibihumbi bibiri na mirongo itanu n'icyenda nibo bishwe na covid cumi n'icyenda muri ako karere ka buraya leta z'ubumwe za amerika igihugu kiza ku isonga mu gusinzikara cyane cyatakaje cyonyine ubwaco abantu barenga umuriyoni umwe bishwe na covid cumi n'icyenda ariko rero abandura bashasha hamwe n'abafa baragabanutse nk'uko oms ivuga kubwo gushika ku bice mirongo ibiri na bitandatu ku ijana hamwe na mirongo ibiri na bine ku ijana mu minsi indwi ihitiye
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza ayo n'ayandi nibutse abatwumviriza ko ashobora kongera kuyasanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komu inshuti bakunzi bacu nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu by'ijwi rya amerika ingingo zigize igice cya kabiri cano makuru leta y'uburundi ntiyemera ibyavuye muri rusansuma yo kumenya ibitigiri by'ivyuma vyo kwiyunguruza bidaca amafaranga bibarizwa mu gisagara ca bujumbura icyegeranyo cyabonekanye twasanze kirimo amahinyu amahinyu menshi cyane ayo mahinyu rero akatwereka yuko hariho abantu batifuza yuko iki gisagara cyacu kijamwo urutonde mu byo kwiyunguruza bifuza yuko twoguma mu kajagari uyu ni jarve ndirakobuca ni umushikiranganji w'intara yo hagati umutekano hamwe n'iterambere ry'amakomune mu gihugu c'u burundi iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu nongere ndabaha ikaze inshuti bakunzi bacu amakuru yacu tuyahere mu rwanda aho urwego rw'ubugenzuzi bukuru bw'imari muri ico gihugu rwaraye rushikirije raporo yago y'umwaka wa leta waheze igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi kwa gatandatu ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe abagize inama nshingamateka na nkenguzamateka y'ico gihugu umugenzi wacu asumta kaboyi yadukurikiraniye ino nkuru ibigo n'inzego za leta bigera kuri magana abiri na bitandatu nibyo byagenzuwe mu bisobanuro yahaye inteko ishinga amategeko imitwe yombi ejo kuwa kuwa kane umugenzuzi w'imari ya leta yasobanuye ko mu bigo mirongo cyenda na bitandatu byagenzuwe byagize raporo ya nta makemwa ibigo mirongo itandatu bigira raporo ko byakwihanganirwa mu gihe ibigo cumi na bitatu byagize raporo igayitse umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akavuga ko ibigo byabonye nta makemwa byazamutse kuko byavuye kuri mirongo itanu na gatatu ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri bikagera kuri mirongo itanu na karindwi ku ijana gusa iryo zamuka ntiryabujije leta guhomba alexi kamuhire amasezerano mirongo itatu n'arindwi afite agaciro ka miliyari magana abiri n'imwe gutinda kw'imishinga byateye ubwiyongere bw'amafaranga yishyurwa ku bakurikirana imirimo ubukererwe butuma leta itanga amafaranga y'inyongera atari ngombwa hari imishinga yatawe imishinga umunani ifite agaciro ka miliyoni magana cyenda mirongo itandatu n'eshanu ifite imishinga yahagaze imishinga cumi n'umwe ifite agaciro ka miliyari ijana n'ebyiri amafaranga angana na miliyari magana ane na makumyabiri n'esheshatu ashobora kudakoreshwa yose kubera ko imishinga agenewe yarakererewe gushyirwa mu bikorwa ifite imitungo idakoreshwa imitungo mirongo inani n'umunani ifite agaciro ka miliyari mirongo itatu na zirindwi umugenzuzi mukuru w'imari ya leta akavuga ko kugeza ubu amafaranga asaga miliyari ebyiri na miliyoni magana ane ataragaruzwa muri miliyari eshanu n'igice yari yanyerejwe umwaka ushize abadepite babumijwe no kumva ko umutungo wa leta ugenda ntihabe inkurikizi haracyari abantu bahendesha leta kubera inyungu zabo bwite iyo mvuga rero esesibi abanyarwanda bajye babyumva ni icyahoze ari ke sosiyali ariko kubona izi miliyari magana mirongo itandatu n'umunani n'ibice icyenda ishoramari ridatanga umusaruro wifuzwa ndetse no gukusanya iyo misanzu yewe bakata buri kwezi nabyo ntabyo babishoboye harimo nka ziriya kompiyuta mu bana ziba zaratanzwe mu bigo bidafite umuriro w'amashanyarazi kubera iki zitavamo ngo zijye mu bigo abana bazikeneye urareba ugasanga umutungo uracyakoreshwa nabi nyakubahwa sipika leta yafashe kugira ngo ufashe abaturage ariko arubaka inganda zitunganya ibigori zidakora hari bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko basabye ko imikorere ikwiye guhinduka usanga nibura icumi ku ijana ry'ingengo y'imari dutora amafaranga aburirwa irengero cyangwa ugasanga yakoreshwe nabi abadepite tukicara tukaratifiya tukemeza ariko amafaranga nako bakayangiriza uko babyumva kuko hagombye kuba indi foramu cyangwa ubundi buryo abantu babiganiraho hagafatwa indi myanzuro ikakaye abantu bakajya bafatwa bagafungwa ibi naho ubundi uzahora muri za raporo zanditse neza mu ndimi z'amahanga zigororotse ariko nta kiri gukosoka nyuma yo kugezwaho iyi raporo abadepite bagize komisiyo y'umutungo w'igihugu bagenda batumiza buri rwego rwose rwavuzwe mu micungire mibi y'umutungo wa leta rugasobanura uko umutungo w'igihugu wabuze gusa ibi bigenda bikorwa buri gihe uko iyi raporo isohotse buri mwaka abadepite bakagaragaza ko birambiranye ariko bikongera uko umwaka utashye kugeza ubu leta itangaza ko yashyize imbaraga mu kugaruza umutungo w'igihugu mu makuru twagiye tubagezaho nuko kenshi iyo bigeze mu nkiko ibyaha bifata ubusa cyangwa bigafata mbarwa asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali Asumta Kabuyi urakenuye tuve mu Rwanda tuja mu Burundi aho amakinga arenga ibihumbi icumi amapikipiki yababa ibihumbi bibiri be n'amakinga y'imoteri arenga ibihumbi bitanu arivyo biharuro vyavuye muri rusansuma yakozwe n'igisagara ca Bujumbura kugira ngo hamenyekane ivyuma bidaca amafaranga muri ico gisagara uko bingana leta ntiyemera ivyavuye muri iyo rusansuma nk'uko muvyumva muri no nkuru tubaza mugenzi wacu Desire Hatungimana kuri uno wa kane umushikiranganji w'intwari ibereye umutekano n'iterambere ry'amakomine gervin ndirakobuca yakoranije inama yarimwo urongoye igisagara ca bujumbura ba musitanteri barongoye amakomine yo muri ico gisagara n'abarongoye abandi mu gipolisi hari mu ntumbero yo kurabira hamwe ivyavuye muri rusansuma y'ivyuma bidaca amafaranga uko bingana kugira bene vyo bahabwe uburenganzira bwo kubikoresha binjira hagati mu gisagara ca bujumbura icegeranyo cabonetse umushikiranganji ndirakobuca yagiteye ivyatsi icegeranyo cabonekanye twasanze kirimo amahinyu amahinyu menshi cyane ayo mahinyu rero akatwereka yuko hariho abantu batifuza yuko iki gisagara cyacu kijamwo urutonde mu byo kwiyungurutsa bifuza yuko twoguma mu kajagari uwo mushikiranganji amenyesha ko icyo cyegeranyo yaciyamirije afatiye ku biharuro bikigaragaramwo biboneka ko birimo amahinyu menshi twasanze ari amamoto angana igihumbi n'amajana umunani na cumi na zitatu amakinga ya siporo duca dusangana ibihumbi cumi na bitatu n'amajana indwi na cumi n'imwe twa dukinga dufise imoteri tumwe bita jeho kuki dusangana ibihumbi bitanu n'amajana umunani na mirongo irindwi na zine iki gisagara twese tukibamwo banyakubahwa musitanteri bari ngaha abashefu zone bari ngaha abajejwe umutekano bari ngaha ibi vyuma biriho muri iki gisagara ca bujumbura urongoye igisagara ca bujumbura jimi hatungimana aremeza ko igikorwa bakoze batagikoze neza yagiriye akasaba imbabazi igikorwa mu bisanzwe twaragikoze ariko nagomba ndabasaba ikigongwe kuko icyo gikorwa naho twagikoze twasanze hariho ibintu uh, bimwe bimwe nkoramutima tutakoreye ko ibiharuro bimwe bimwe twabahaye byari ibiharuro bidakwije ibyo twategerezwa gukorera ko byose ariko naho biri uko twasanze igikorwa mwadutumye koko harimo amahinyu murumva neza ko badushyize mu mutego ndasabye igihongwe ku izina ry'abakoze icyo gikorwa icyo gikorwa cyakozwe nabi kikaba kigiye gusubirwamwo abafise ibyo vyuma bidaca amafaranga vyabafasha kwiyunguruza mu mirimo yabo babona ko kuri bo ari agahombo kanini imigabo n'imigambi mba ndiko ndarangura nja ku kazi mfata bisi mbura ntegera mbura nuko nshika ku kazi natevye hanyuma ngaca nshikayo narushe ku kazi simeza ngo ndagakore neza ngaca za nguvu nata mw'ibarabara nari kuzikoresha ku kazi ubwo nurwo ruhombo mbona rutuma no kuri ibi bintu vyo hagarara bigasaba kuja mu buryo tubibutse ko kuva igerekezo rya mirongo ibiri na rimwe ukwezi kwa gatatu uno mwaka atakinga ipikipiki canke tukutuku birekuriwe kwinjira hagati mu gisagara ca bujumbura desire hatungimana kigali ijwi rya amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda imbere kubandanya nano makuru mbanze ndabararikire ikiganiro muri isanga cuno munsi saa kumi mugenzi wacu thomas kamirindi aza kugaruka ku bibazo bitandukanye abakozi bo mu nzu bahura navyo mu buzima bwabo bwa misi yose ntimuze rero kugisibaza kuba ari saa kumi ku masaha yo mu burundi no mu rwanda duce tubandaniriza rero mu yavugwa mu gisata c'ubudandaji aho abadandaza bo mu bihugu bihurira ku kiyaga tanganyika mu vy'ubudandaji basaba tanzaniya kuborohereza mu nama iri kwibahuriza ikigoma muri tanzaniya bagiriza ico gihugu amananiza mugenzi wacu pia claver niyo nkuru arabandanya n'ino nkuru abagwizatunga n'abanyamitahe baturuka mu bihugu bitanu bihurira ku kiyaga ca Tanganyika arivyo Burundi, u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania na Zambia bose barahuriza kw'ico gice kirimwo ubutunzi bwinshi ariko ko amategeko agenga ibihugu ataborohereza kubuhanahana biciye ku mipaka no muri ico kiyaga ivyo nivyo vyatumye abaserukira abandi bahurira ikigoma mu buseruko bushira uburengero bwa tanzaniya mu nama rukokoma y'iminsi itatu yo kurabira hamwe icokorwa kugira ngo urudandazwa rwambukiranya imipaka rutezwe imbere amakuru ava muri iyo nama avuga ko igihugu ca tanzaniya gitungwa gatoke ko kitorohereza abagwizatunga bo muri ako karere ni mu gihe ico gihugu gikora kw'ibahari indiana ahari ikivuko ca dar es salaam haca ibidandazwa hafi nka byose bivuye hanze ya afurika bigiye mu karere ka afurika y'ubuseruko na afurika yo hagati olivier suguru aserukira ishirahamwe ry'abafise amahinguriro mu burundi arabigaruka ko muri iyo nama muri udaraza mu njabukambibe iyo dushoye ibintu gihugu ca tanzaniya byinshi canke bikeyi baca badusaba yuko tubanza kurondera seritifika tugiye gutora muri dar es salaam kubera iki banka kwemera urupapuro rutanzwe na bbn kandi nayo nyene isanzwe ifise ububasha n'ubushobozi nk'uko iyo tbs ibisanzwe bikorwa mu karere kuri iki isoko rusange rya yase ikindi naco nicerekeye ico bita certificat d'origine nicerekana neza mu mwimbu dushaka gushora hanze ko vyakorewe koko mu karere k'ibihugu vya yase uburundi burimwo no ku ruhande rw'u rwanda abagwizatunga bemeza ko bahura n'ingorane bageze mu gihugu ca tanzaniya ni mu gihe ivyo bihugu nka vyose kiretse zambiya bisangiye umuryango wa afurika y'ubuseruko ufise amategeko yo korohereza abanyamitahe bayingana elade afise sosiyete y'imodoka zunguruza abantu yitwa matunda express mu bice ikoreramwo na tanzaniya harimwo yaganiriye na bagenzi bacu b'iradiyo y'igihugu rba ari muri iyo nama iyo bamenye ko ari umucuruzi ku ruhande rwa tanzaniya bamuca amadolari ijana aho iyo ugiye kwambutsa imodoka ugendamo byonyine baguha iminsi irindwi yonyine iyindi irenzeho ukajya uyishyurira iminzani yabo nk'ikamyo ugasanga yahagurutse muri poti ipimwe ibiro umunzani uri oke ariko mu minzani yo mu mayira ukaza kugenda usanga barakurega kurenza nta wundi muzigo warengejeho aho twebwe nko ku ruhande rwa tanzaniya imodoka y'inyarwanda itwaye abagenzi iyo yambutse kugira ngo ikomeze muri tanzaniya bayica amadolari ijana na mirongo itanu n'abiri aho kubona registration ya business muri tanzaniya bigora cyane bigusaba ko rimwe na rimwe ubucuruzi bwawe ubuvanga n'umutanzaniya ndetse ukamuha n'imigabane ntacyo aguhaye kugira ngo ubashe kubona uko ukora kandi ibyo ngibyo bigasanga biri bisike cyane kuri iyo myidogo yose igihugu ca tanzaniya kiremera ko batarira busema liliane rukambuzi umuhanuzi mukuru mu rwego rw'igihugu rwitaho ibidukikije muri tanzaniya national environment management council yaserukiye igihugu ciwe yavuze ko hari byinshi bigiye gusubirwamwo kugira urudandazwa rwambukiranya imipaka rugende neza kandi na tanzaniya kihungukire vyinshi namna ambavyo wanaweza wakawekeza.
twasanze hakiri byinshi byo gukura mu nzira kuko amahirwe ni menshi cyane kandi abo bagwizatunga nabo barafise ugushaka n'uburyo kumbure kuri bamwe bamwe twebwe icyo twitaho cyane ni ikurikizwa ry'amategeko canke guhinyanyura ayabangamira aba na bariya ariko icyo twifuza ni uko abazana imitahe muri tanzaniya babanza gusoma bagatahura kandi bakubahiriza neza amategeko ahari yerekera urudandazwa bakanibuka gukingira ibidukikije twibaza ko twese turi hamwe tutobura gutora umuti urama kugira ngo ubwo rudandazwa tugungukiremo twese yaba tanzaniya canke ivyo bindi bihugu dusangiye akarere k'ikiyaga ca tanganyika taifa letu, lakini na kwa manufaa ya mataifa hayo ambayo yanakuja kuwekeza.
kugira abagwizatunga bo mu karere batera imbere umuryango wa afurika y'ubuseruko bine muri ivyo bihugu bitanu bihuriramwo ubahanura gukorera hamwe no gushira imitahe mu gihugu boroherezwamwo mu kurindira ko ibihugu byose byubahiriza amategeko y'isoko rusange hamwe no gukuraho amakori n'amatagisi ku mipaka Pierre Claveniyo nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu gihugu c'uburundi amashirahamwe yo mu gisata c'ubutungane bunywanisha arashimira perezida w'ico gihugu ko yanse ko leta yemeza ko ubwicanyi bwakozwe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri bwitwa ihonyabwoko ryakorewe abahutu imbere y'uko umurwi cvr uheza gutohoza ku bundi bwicanyi bwahitanye abarundi mu bindi biringo ibindi kuri ino nkuru n'umenyesha amakuru y'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya elojuri kaneza vere ntiraheza amatohoza ntiraheza kumenya ukuri none tuzoza turafata akamanyumanyu mugu uno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka ca mugakorerako muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere aya majambo yatangaje benshi nyuma y'ikiganiro perezida Evariste Ndayishimiye yagiranye n'abamenyeshamakuru bwa mbere nyuma hafi y'imyaka ibiri atanguye amabanga yo kurongora Uburundi icabitumye nuko kuva igihe cose yamaze ari umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD kugeza yicaye ku ntebe y'umukuru w'igihugu n'ubu ari mu babonetse ku rubuga umurwi Sever uja gucukura ibinogo rusangi vyahambwemwo abantu bishwe mu rwimo rw'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi akanawushimira kuko ari igikorwa ciza perezida Ndayishimiye ku munsi wa kabiri akiri mu ntangamarara imbere yo kwakira ibibazo vy'amenyeshamakuru yagarutse ku vyerekeye imirwi ibiri iteganywa n'amasezerano ya arusha y'umwaka w'ibihumbi bibiri ayo masezerano niyo yatumye intambara zamaze imyaka irenga cumi hagati y'igisirikare ca kera kizwi nka fab ca ciganjemwo abatutsi n'imirwi y'inyeshamba y'abahutu yarimwo sndfdd wahavuye uhinduka umugambi uri ku butegetsi kuva mu bihumbi bibiri na gatanu kugeza ubu zihagarara hata umumenyeshamakuru yabimubajije yavuze icatumye hafatwa ingingo yo kutongera ikiringo mu rwi sntb wahora ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo wasezerewe yatorewe mu kwezi guheze perezida ndayishimiye yagiriza uwo murwi ko wari usigaye ujyanisha abarundi aho kubunga yemeza ko wakira amatati yobwirijwe kuja muri za sentare ukayiyitirira kandi ukaba wari usigaye utagishira imbere umwumvikano w'abantu niko gukomeza aganira ku bijanye n'umurwi sever ujejwe kunywanisha abarundi yasiguye ikintu atamutegetsi n'umwe yari bwavuge ariko abantu bose bahora banuganuga icatumye leta itemeza ku mugaragaro kuwa mirongo ibiri n'icenda ukwezi guheze hibukwa imyaka mirongo itanu bukozwe k'ubwicanyi bwakorewe abahutu mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri kabiri ariho nyabwoko kandi vyari bitekanijwe inyuma yaho mu kwa cumi na kabiri umwaka uheze inama nshingamateka yemereje ko urwimo rwo mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi ariho nyabwoko icemezo yafashe mu rwi sever umaze kwerekana amatohoza wakoze n'uburyo ubwo bwicanyi bwakozwe perezida ndayishimiye yasiguye imvo zatumye leta ibangira hariho abacabaza bati none ko severe yamaze kuvuga ngo ivy'irindwi na kabiri ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atacivuga hariho avuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguka iki none tuzoza turafata akamanyu manyu uburongozi cyangwa ko muzaha akamanyu reka tu oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira ico cegeranyo buce bwiga ingene bugikoze mugu uno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka ca mugakorerako Emwe, tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere iryayazwe na kizigenza w'abarundi ryaguye neza terence mushano umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe yase jenoside cirimoso rihana inyungu z'inkehwa z'abatutsi rikagwanya n'ivyumviro vya jenoside ku isi kuva ku mwami umwami yatwara neza agatwarira bose yakebuye bakwiye kuvyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni oni bayitinyira iki Ekana Gervain Nibigira umwe mu bagize amashirahamwe yigenga Korea hanze y'igihugu akaba n'umucikacumu wo mu bwicanyi bw'icenda na gatatu bwakurikiye iyicwa rya Perezida Melchior Ndadaye umuhutu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu urupfu rwiwe rugakurikirwa n'igandagurwa ry'abatutsi arashima ijambo rya Perezida Ndayishimiye avuga ko ritanga umwizero mwinshi ku bwiyunge bw'abarundi ko umukuru w'igihugu yaraye abonye yuko harimwo ibitagenda hakenewe ko haba humvikana kwinyanyura cyane cyane itegeko rihari uyu munsi hagaca hashirwa mu mugwi abashingantahe n'abapfasoni banta amakemwa amajambo rero yaraye ashikirijwe n'umukuru w'igihugu ashobora gufasha kunywanisha guha umwizero abarundi umurwi Sefer Tohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu gihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na gatanu kugeza mu bihumbi bibiri n'umunani aho umurwi wa nyuma wagwanira mu ishamba washira hasi ibirwanisho nyamara kugera ubu umaze gukora ku bwicanyi bwakorewe abahutu mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri umukuru w'igihugu yabajije abawugize impamvu mbere nico kibazo ca mbere nababajije banza musigure igitumwa mwaravye uwo mwaka mwawutoye mukurikije iki ko abandi bavuga ngo ni orientation nocive ngo ngo mwashaka bamuba muragirira nabi batoya urabona ugiye kurondera ibiri inyuma irindwi na kabiri ivyabona vyaragiye nyamara mushano asanga ahubwo niba severe yanka kw'amasura biciwe n'ababonye ivyabaye badapfa batavuze ivyo biboneye yari ikwiye gutangurira ku vyabaye imbere y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri ivyabona biriho abacitse ku icumu bariho ababuze ababo bariho ntibabirondeye baramubeshe igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu abishe abatutsi bo mu bukeye na busangana bariho ababibonye ari ugutanguranwa no gupfa none usanga hapfuye ushaje uwo mu mirongo itandatu na gatanu rero atamwihutiye kumubaza ari ugukuraba ivy'imyaka niwe yari muto ku w'igihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo irindwi na kabiri oya bijya babikoranye ibishobisho n'inyuma yo gutangaza ko ubwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi indwi na kabiri ariho nyabwoko inama nshingamateka ikabishira ku mukono haraheze hafi amezi atandatu umurwi sever nta bundi bwicanyi uribandako mu matohoza kuko n'ubu uracacukura gusa ibinogo rusangi vyavubwemwo abahutu ico gihe ukanabaza abafise ico babuziko eroje urikaneza ijwi rya amerika
akabino ga duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikoro mari kumwe na jewe diane ninahazwe ku izina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha
It's a MK record. Dr. March Production. Holy Seven, your smile. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Unasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. dusangire ijambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara